iyi mwumva ni radiyo ijwi rya amerika ijwi rya amerika risamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe inshuti mwese muduteze amatwi aho muri hose muri kumwe na ohiyani itanga ishaka ni wa mwanya w'ikiganiro murisanga mwumva buri munsi kuva saa kumi gushika saa kumi n'imwe amasaha y'ibujumbura mu burundi n'i kigali mu rwanda ku munsi wa gatatu tuganira ku magara y'abantu uku kwezi kwa cumi umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu ni ukwezi isi yose e, yibuka e, canke ikijukira kwivuza no ku, uh, ku, ku, ku, kwihweza neza ibibazo bijanye n'amagara yo mu mutwe inyifato muri rusange zijyanye n'amagara yo mu mutwe ni mu gihe ibihugu by'akarere byaciye mu ntambara n'ibindi bibazo bya politike byatumye abantu bacanamwo mbere bakanicana urwaruka rukaba ruri mu mugwi w'abagaragaza ingaruka zabyo mu magara y'abantu mu magara yo mu mutwe ku rwego ruri hejuru oms ivuga ko akenshi izo ngaruka zigira uh, zibandanya kwibonekeza n'iyo urwo rwaruka ruba rwabaye abantu bakuze ni mu gihe iyo rutituye abahinga bigorana cyane kugira ngo babagarure mu magara yabo meza yo mu mutwe rero bimwe mu bimenyetso ni inyifato bagira harimwo ukunywa inzoga nyinshi canke ibiyayurabwenge kugira eh, kugira itiro rike no kutagira umunezero muri rusange mu buzima ico bita akabonge n'ibindi vyinshi mbega ibi bibazo vyo mu mutwe canke inyifato zishobora kuba ziterwa n'amateka y'ibihugu byo mu karere cyane cyane uh, aho muherereye byifashe gute abantu boba bijukira kwitura abahinga n'abaganga bavura izo nyifato canke izo ndwara zo mu mutwe nivyo rero tugiye kuganira muri aka kanya mu kiganiro murisanga n'umuhinga yanonosoye izi ndwara ikaze neza mwese
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika icyo ndi mu ntara y'amuyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
radiyo ijwi rya amerika nk'uko mubyumvise ni wa mwanya w'ikiganiro murisanga ikiganiro murisanga mwumva buri munsi kuva saa kumi gushika saa kumi n'imwe amasaha y'ibujumbura mu burundi n'i kigali mu rwanda umunsi wa gatatu tuganira ku magara y'abantu ubwenge bwacu uburenganzira bwacu nicyo civugo c'igikorwa mpuzamakungu co guharanira amagara meza yo mu mutwe nk'uko bishikirizwa na oms muri uno mwaka wa bibiri na mirongo ibiri na gatatu abaganga bavuga ko indwara zo mu mutwe mu karere zigeramiye urwaruka ruri hagati y'imyaka cumi n'itanu na mirongo ibiri n'itanu kurenga bakavuga ko urwo rwaruka rwaciye mu bibazo bihambaye bite, bitewe no gukoreshwa mu ntambara z'urutavana ko rukeneye kwitabwaho ku bijyanye n'indwara zo mu mutwe bavuga kandi ko abo bana ahanini bagira indwara zo mu mutwe kubera batitabwaho kandi banywa ibiyayuramutwe bakananywa inzoga nyinshi kugira bibagire ingorane ziruhanze rero mu kiganiro muri sanga caka kanya tugiye kuganira n'umuganga yanonosoye ibibazo byo mu mutwe uwo nawe si uwundi ni muganga Pierre Claver Njejimana tuza kuganira mu kanya kari imbere uh, ntituramuronka ku murongo wa telefone ariko mu kanya kari imbere turabwiye ko tuza kumuronka rero nk'uko bisanzwe tubibutse imihora yacu ya facebook aho mushobora gushikiriza ibibazo byanyu cyangwa ibyiyumviro cyane cyane na nimero zanyu kugira ngo tubahamagare mushikirize ibyo bibazo n'ibyiyumviro mwebwe mwenyine nk'uko bisanzwe murayizi adrese ya facebook yacu ni radiyo yacu voa radiyo yacu voa niho turi kuri facebook mutange nimero zanyu ikaze neza rero mwese mushikiriza ibibazo n'ivyiyumviro reka duhere ku murongo wa telefone ku munywanyi wa mbere afise ikibazo canke ashikiriza iciyumviro ni venuste venuste ndabona kumbura duhamagaye uri mu gihugu c'u rwanda ikaze neza mu kiganiro muri isanga
yego yego turabumva murakoze namwe tubahaye ikaze ego uh, venuste udivye ijwi tukumve neza hanyuma ushikirize iciyumviro kuri iki iki kiganiro c'uyu munsi ikaze neza
yego yego Mhm, ni ukuvuga ngo ku nsanganyamatsiko uyu munsi mwatanze mwagishyikirije mhm,
ni ukuvuga yuko eh, urubyiruko dukurikije ibiri eh, uko umutekano ugiye uhagaze muri kano karere duherereyemo mhm.
kwa bino bihugu hariho ndabumva neza ego
Eh, ni ukuvuga ko rero nyine eh, nk'urubyiruko arirwo rusanzwe ari ibintu mu maso ari a- urubyiruko kuko ruba rugifite imbaraga zo gukora kurinda no gufata mu mutwe cyane ni ukuvuga ngo ibyo bikorwa bihungabanya umutekano n'umudendezo wabo n'uko ari bo bishyikiraho cyane ingaruka cyane bigeraho noneho ugasanga kugira ngo bika- bikagera mu mutwe wabo ugasanga batameze neza bagahungabana kandi ari bo ari bo bantu b'ejo hazaza yo kubaka ibice dutuyeho by'umwihariko nkange aho mperereye mu rwanda Mhm, ubusanzwe ibintu twagiye tubinyuramo nk'urubyiruko nko ku myaka mfite tuba tugenda dusoma amateka ariko nyine nk'ababyeyi baba bagiye batubyara baba bagiye bahura nk'ibyo batubwira uko byagenze mhm, hirya no hino mu gihugu kandi tukajya duhora tubumva no twumva no mu bindi bihugu uko bimeze imizigaro arimo intambara se ibintu by'ibyo ngibyo mhm. ego muri ako karere rero ni byiza ngo Mhm, mhm. komeza bivuze yuko nyine nk'urubyiruko tugomba abantu ba- babimenyereye bagomba kuzajya bajya hirya no hino mu midugudu ku mirenge kandi ni ngombwa baranabikora noneho bakatuganiriza ibyagiye biba bakatwereka ikibi n'icyiza tukabasha kubitandukanya nk'uko bagenda banatwigisha k'urubyiruko ariko imbaraga z'igihugu by'umwihariko isi yose aho twebwe tugomba ku- kugaragara ejo tukaza- tukazubaka eh, u rwanda twifuza cyangwa se igihugu runaka waba uherereyemo cyose uka- ukaba kiriho ku mudendezo Mhm, mhm. ego none ibyo biganiro nk'ibyo biba kangahe ubona akamaro kabyo ari ibihe cyane cyane ko ah, ikiganiro ah, iyo ukigize ugaserura ibintu biri ku mutima usanga umenga biraremurura umutima Ah, ni ni kenshi ibyo biganiro ugwaruka rubironka mu midugudu nk'uko bivuze
yego
Mm, none nk'aho mperereye ni mu- mu karere ka gicumbi eh, mu ntara y'amajyaruguru yo mu rwanda mhm,
Eh, n'iyo mu midugudu hirya no hino ku mirenge n'akarere kose ni nk'insuhuzanyo twihaye intara y'amajyaruguru yitwa ngo gira amahoro
mhm, gira amahoro ubumwe n'ubwiyunge n'ibindi byinshi bigiye bikubiye muri iyo suhuzanyo ariko nyine ari gira amahoro Iyo- ayo mahoro rero niyo bagenda batugiraho bikurikije nyine nk'uko uh, tuba twita mu mateka uko jenoside yagiye itangira ese n'ibiki bibiranga eh, amacakubiri tukagenda tuyarwanya ahubwo tutunga ubumwe ibikorwa byinshi byinshi tugomba kugera dukora biduhuriza hamwe tutunga ubumwe tu- ku bantu nyine ba- bagiye batandukanye bo hirya no hino mu ntara tukamenyana ari nacyo kuri interinete muri iki gihe bari kuvuga ngo isi yabaye imidugudu mhm, twese tugatambira ijambo nka kino muri muba mutugera tugutitaho nka bino bijyanye muba mwagiye mutegura mhm, mhm. ego eh, none turavye ku bijanye uretse n'intambara ibihugu vyo mu karere byagiye biracamwo u- imyaka iraheze ni myinshi uh, ubu unya benshi bariko barashimika cane ku bibazo bijanye n'ubutunzi mu buke mu miryango ibyo vyovyo vyoba biriko vyibonekeza ko vyoba navyo nyene bituma uh, amagara yo mu mutwe nayo nyene ahungabana
Eh, murakoze kugaruka aho ngaho ni ukuvuga ngo nyine nk'uko urwo rubyiruko ruba rwaragiye rubinyuramo eh, mu gihe cyabo bakabibona bibagiraho ingaruka mu mutwe ari naho iyi minsi yashize na leta iriho irwanya ibigendanye ni- no kurwanya abana mu mihanda eh, bagenda bafatwa nabi kubera ko wenda ababyeyi bafite izo ngaruka ibihe bibi baciyemo batabasha kwitaho nk'uko bisanzwe nabo bikabagiraho ingaruka nyine bakagenda nko mu mihanda hirya no hino bagahura nabo n'ababahohotera se cyangwa se bakishyura muri ibyo biyobyabwenge nkatwe agace duherereyemo kegereye igihugu cya uganda usanga hakirikaho ikiyahuramutwe bita bikanyanga noneho twegere baba bafite amasiredi hirya no hino bihurizamo amatsinda eh, arwanya bino baba bayise nyine amakarada arwanyiriza ibyo biyobyabwenge noneho bakiteza imbere bakora imirimo y'amaboko bahingirana se bagashaka eh, hari n'ikigega kigira mu rwanda cyitwa bdf urubyiruko ruti- rukishakaho makumyabiri na gatanu ku ijana bakaduha amafaranga tugakora tugashaka ibikorwa runaka tugategura imishinga tugakora muri urwo rwego ugasanga ariho bahera ba- ariho bagenda batuva muri muri ibyo nte- muri izo ntekerezo cyangwa twihere rw'urubyiruko hirya no hino mu midugudu tukajyana n'abandi tugatangizanya amakuru uko ngemerewe uko runaka mere amerewe ugasanga rero nyine byose usanga hari ukurusha ibi- ibibazo yifite mu mutwe agahinda wamara kugatura hasi ugasangira ruhutse mm.
Mm.
ego watubwiye ku rubuga rwa facebook yuko hariho n'ishyirahamwe yavuga nk'uko bivuze ah, rifasha gute Oya.
aho muherereye ah, ugwaruka cane cane
nyine nk'uko tuba tugiye tugenda hirya no hino mu biganiro bikaba bigenda bitewe ku maradiyo Mhm.
ni ukuvuga ngo iryo shyira- ibi- iryo shyirahamwe nyine rifasha aba- ah, abenshi cyane bagizweho n'ingaruka ya jenoside yakorewe abatutsi noneho Mhm.
bakagenda babafasha guho- guhoza nyine bakababwira ko bagifite icyizere cyo kubaho Mhm.
rero nko muri iyi myaka nko mu minsi muri ibi bihe bishize ku ba jenoside bayo ugasanga niba bababwira bati iki gihe humura wowe utarapfuye Mhm.
ibi iriho ntawe uteze uteze kuzongera Mhm.
iriho neza nta kibazo noneho eh, nk'umuntu nyine wari warihigeze kubera agahinda gakabije se nyine ibigendanye no mu mutwe guteka Mhm.
bakatubwira bakababwira mu mashyirahamwe yose bagakorana ego bagatandukana nyine ubuzima babayeho bagafatanya mu bikorwa byose birumvikana ko ibiyago bakagenda bubaka icyizere cy'ejo hazaza Mhm, mhm. urakoze cyane venuste ku ntererano zawe turagushimiye ego reka tubandanye ku murongo wa telefone abanye- abandi banywanyi b'ijwi rya amerika turafise teofile mugabo teofile mugabo a- ikaze neza alo teofile muratwumva ego teofile teofile ndumva afise akabazo ka telefone radiyo ijwi ry'amerika isaamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nk'uko mwabyumvise turi ko turaganira ku bijyanye n'amagara y'abantu cyane cyane amagara yo mu mutwe neza na neza itariki icumi z'ukwezi kwa cumi buri mwaka isi iribuka cyangwa igahimbaza umunsi wahariwe ukwibuka amagara yo mu mutwe amagara yo mu mutwe rero niyo turiko turaganira kuri uyu munsi ni mu gihe ibihugu by'akarere byaciye mu ntambara n'ibindi bibazo byinshi bya politiki bitandukanye byatumye abantu bacanamwo mbere bakanicana ugwaruka rero bivugwa ko riri mu migwi y'abagaragaza ingaruka zavyo mu magara yo mu mutwe ku rugero ruri hejuru oms ikavuga ko akenshi izo ngaruka ah, rugira zibandanya kwibonekeza n'iyo baba bakuze bari abantu bakuze ah, mu gihe ruba urwo rwaruka rutituye abahinga babijejwe ah, abaganga babivura Ah, bimwe rero mu bimenyetso nk'uko twabivuze mbere ni inyifato urwo rwaruka rugira cyangwa abo bantu bakuze bagira iyo baba babiciyemo bakiri urwaruka haba harimwo nko kunywa inzoga nyinshi ah, gukoresha ibiyayurabwenge kugira itiro rike ukutagira umunezero mu buzima kugira agahinda cyangwa icyo bita akabonge ah, mu gifaransa bita depression n'ibindi byinshi rero tuko turihweza uko byifashe mu turere muherereyemo niba uku kwezi mwari mukuzi kujejwe u- amagara yo mu mutwe n'ingene mugerageza kwitaho ah, ayo magara yo mu mutwe niba mwijukiye abaganga bajejwe ah, kuvura ibibazo byo mu mutwe rero ni nayo mpamvu uno munsi twatumiye umuganga yabinonosoye Eh, ndabwiwe ku murongo y'uko turonse amahirwe yo kuronka muganga Eh, muri iki kiganiro tugiye kuganira n'umuhinga yabinonosoye ah, yitwa Dr Pierre Claver Njejimana akaba ari umuganga akorera mu gihugu cy'u Burundi reka duhe ikaze muganga Pierre Claver Njejimana ikaze neza
murakoze kumpa ikaze Yego.
Yego, urakoze cyane muganga gufata akanya ko kuganira natwe kuri iki kibazo ah, akenshi ah, dukunze kumbure bamwe bamwe kurindira ah, uko kwezi kuza buri mwaka ah, kwa cumi aho dushimika cyane cyane ku magara y'abantu ariko n'ikintu buri munsi buri mwaka buri kwezi umuntu akwiye kugenda arasuzuma Ah, muri rusange kumbure dusubira inyuma gato mu gihugu cy'u Burundi no mu karere ah, uku kwezi ah, kuriko muriko muramenyekanisha gute canke mura- murafasha abantu kwijukira kwivuza amagara y'abantu gute muri iki gihe muri uku kwezi kwa cumi
Bon, murakoze cyane muri kuno kwezi kwahariwe amagara y'abantu bari mu mutwe turiko turagerageza gukora ibikorwa n'ubu nyine turiko turavugana na Yves mu kanama ko gutegura iminsi ibiri eh, ngaha mu bitaro bikurikirana abarwayi ibibazo mu mutwe batazira kwa rojana
ego muganga nibaza ko telefone yari yacitse gato ntituriko turakumva niba unyumva usubiramwo muganga nibaza ko harimo akabazo muri telefone ya muganga reka kumbure eh, tugaruke ku murongo wa telefone mu kanya kari imbere tumire amate turagaruka tugarure muganga yariko aratubwira ibikorwa barimo muri iki gihe kugira ngo bamenyekanishe in- i- i- ibibazo vyo mu mutwe abantu bahura navyo muri iki gihe c'ukwezi kwa cumi tumire amate turagaruka
Do you believe in love? How crazy it could be, baby, baby, it's tough. Mm, take it easy. Can you believe? I swear I can breathe. Do you really care, baby? Even one day you're
radiyo ijwi rya amerika isamiranyira i washington dc mu kirindiro mu kinyarwanda ndabwiwe ko muganga pierre claver njejimana twamuronse ku murongo wa telefone muganga wari kuratubwira yuko no muri kino gihe nyine tuvugana mwari muri mu kanama ko kugerageza ah, gukurikiranira hafi no kumenyekanisha indwara zo mu mutwe tubwire muri make izo nama izo arizo n'ingene vyifashe Nari- nariko ndababwira nti mu bisanzwe u- u- u- iminsi yose mu kwezi kw'icumi itariki icumi eh, hariho umunsi umwaka- umunsi mpuzamakungu wahariwe wahariwe ah, abarwayi bo mu mutwe rero eh, aha iwacu turiko turawutegura dufatanika- eh, dufata- dufatikanije n'ubushikiranganji eh, bw'amagara y'abantu n'uku- n'ugukurikirana abantu bagera no mu buge- mu bugera bwa sida rero nariko ndabwira nti twari mu butuye mu kanama ko gutegura neza iminsi ibiri twahariye kuvura abarwayi bagera iyo ndwara ku buntu ni ukuvuga ngo it- y'ejo eh, itariki cumi n'icyenda n'itariki ya mirongo ibiri munsi wa gatanu abarwayi bazoza kwitura bino bitaro kwa rojanti tuzobakira ku buntu batarishe amafaranga ni ukuvuga ngo tuba gutumira abarundi kumenya iyo ndwara mbere y'uko ivurwa igakira hanyuma umuntu akava mu ngorane yarimo hanyuma agasubira kuba muzima agatunganya ubuzima bwiwe mbere ateza imbere umuryango wiwe mbere agateza imbere n'igihugu cyamwibarutse ni muri iyo ntumbero rero kugira ngo twerekane mu gihugu cyose yuko turi turakora ibikorwa bituma abantu bijukira kuvuza abantu bafite ibyo bibazo by'indwara zo mu mutwe yego murakoze cyane muganga murakoze ikintu gihambaye muti muriko murafasha uh, kumbure muri kuno kwezi muri iyi minsi iminsi ibiri abantu bazoja kwipimisha ku buntu uh, none ni nk'abantu bahe uh, aba- abahe muriko murahamagarira kuza kwipimisha n'ibihe bimenyetso buri muntu yovuga ati kumbure ndakeneye kuja kwipimisha
yego murakoze cyane ibimenyetso biranga umuntu afite ibibazo byo mu mutwe ni byinshi ubu hariho ihinduka ry'imero ukuntu umuntu yari ameze ubwa kare eh, ukabona arahinduka mu maso kama yigiriwe nk'akarorero cyane naho aka- wari umuntu ahora akunda kuvugana n'abantu ugahura ah, arigunga agenda mu kibazo cya wenyine hari umuntu ahora akunda kuyaga n'abantu akiyaga n'abandi bantu hari ibindi bimenyetso ugasanga uwo muntu nta- ntacoga ntaki- ntagifata ntakigira isuku ku mubiri wiwe ntakimesa aga- agahuzu yambara ugahura imishatsi yiwe ntakimwa ntakisokoza ugahura n'umuntu yahindutse mu mibereho hariho bamwe bamwe usanga bumva amajwi ababwira ibintu biteye ubwoba ubu bakavu- baka- bagatinya ukabona umenga ni umuntu agiye kumugirira nabi agaguhunga akagenda hari abumva amajwi ababwira ibintu cyangwa baka- bakabona ibintu abandi bantu batabona ibyo ni ibimenyetso dukorera kugira ngo tube tuti uyu muntu akwiye gukurikiranwa hanyuma akavugwa yego Mhm. Ego muganga turaza kugaruka kuri ivyo bimenyetso tubwiye abenshi bashaka kumenya kandi bashaka gusobanukirwa ah, hama reka tubanze tuje ku murongo wa telefoni turafise n'abanyonyi batangiye guhamagara kugira ngo bashikirize ibibazo n'ivyiyumviro e, nje kuwitwa umusaza ngenze ndore amahoro neza
amahoro y'imana abane nawe twese twese uraho neza
ndaho ndagome- ndakomeye ndakomeye ndaha amahoro rwose mm, duga kwijambo ikibazo canke iciyumviro kuri muganga
Eh, ndi mu rwanda mu karere ka gicumbi mbere na mbere ndashimira ah, muganga kuba aje kutubwira byinshi byiza uko two twakwirinda cyangwa se twakwitwararika mu gihe twahuye n'ikibazo cyo mu mutwe kandi nkashima n'itangazamakuru mwamwaye umwanya mukaduha n'umwanya tukagira uruhare mu kiganiro ni ukubashimira rwose Mhm, murakoze ariko nkabaza nk'umutumirwa urabona ko wenda urugero nko mu rwanda twahuye n'ikibazo cya jenoside yakorewe abatutsi igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane kandi ibibazo by'ihungabana bya- bya kenshi na kenshi biva kuri icyo kibazo kuko ntawe utaragizweho ingaruka n'icyo kintu n'icyo kintu n'icyo kintu kibi kuko yaba avuka yaba n'ababikoze n'abayikorewe wese dufite babafite ihungabana ugasanga niba umwana avutse ubu ngubu yabigirwa nk'ibyo bintu bikamuhanga mu- bikamuhamura umutima none nkabaza none nk'umuntu wenda yavugwa yavugwa gakira se mu ruge- mu- mu ruhe rugero kuko hari igihe usanga byararenze kuko bitangira buhoro buhoro buhoro buhoro umuntu yigunga cyangwa se adashaka kugira aho abandi bari none ugasanga bigiye bikura ugasanga umuntu yagiye nko ku musozi ese nkamubaza nk'ikibazo mfite amatsiko kandi none abandi bose ndakeka ko ariko bakibaza none nkamubaza arabona yuko umuntu ashobora kwirinda icyo kibazo mu gihe yahuye n'ib- n'ingorane zimurenze akirinda izo ndwara zandura mu- zi- zi- zo mu mutwe kuko ziterwa n'ibibazo duhura nabyo mu buzima mu buzima kuri kuri muri iki gihe Mhm. urakoze atubwire niba umuntu ashobora kubyirinda ku buryo ya- yahuye n'ingorane yakwirinda yuko yarwara nk'iyo ndwara yo mu mutwe kuko abenshi ni- ni ikibazo gi- ki- kigwiye ku isi yose murakoze cyane urakoze cyane ngenze ndore ikibazo cyane niba cyumvikanye ego ndumva ahanini wavuze uti mbega ko ibibazo byabaye nko mu rwanda nka bya jenoside haciye igihe kirekire byuba byararengeranye kugira ngo umuntu yivuze akire Eh, wanavuze ati ni igiki umuntu yokora kugira ngo yirinde kugwa muri uwo mutego wo kuja kumbure mu ngaruka z'izo ndwara zo mu mutwe haba ari kumbure eh, izo bita nka depression n'izindi muganga
murakoze cyane Eh, kuri icyo kibazo uyu muturage wo mu rwanda abajije ni ikibazo gikomeye cyane kiriho umutima mu ndwara z'umutwe zo mu mutwe zo kuba zihungabana yo mu mutwe biterwa n'ibintu byinshi yavuze ibintu by'intambara yabaye mu rwanda jenoside yabaye aho usanga abantu baragize ubwoba bagahamuka cyane kubera babona ibintu biriko biraba ibyo biratuma amata y'umutwe ahungabana utebega uwo muntu none umuntu yomufasha gute ubwa mbere ikintu cya mbere gikomeye ni uko uwo muntu yofashwa gutekanywa gutekanywa kumva yuko ibintu byabaye byari bikahise byamugize ko ingaruka mbi ariko byahise bitakigaruka ni ukuvuga ngo amajambo bakurikiza kuri ibyo bintu baciyemo niyo yonyine ashobora gutuma iryo hamuka rigabanuka niba gutekanya umuntu yahuye n'ibyo bibazo ni ukuvuga ngo kumwumviriza ukamutahura yuko afite ibibazo hanyuma ukamutekanya ukamwereka yuko ibyo bintu byabaye kandi byashyitse ariko wewe yagize yagize imana ntacye ahitana muri iyo ntambara ahagirirwa ubuntu imana ikamuzigama ngo atekane mu mutima hanyuma asubire atunganye ubuzima bushyashya nibaza yuko muri icyo gihe umuryango ukamuba hafi aho bagikomye bakamuba hafi bakamwegera bakamufasha kutaguma yigunze ni ukuvuga ngo agiye kwigunga bakamuhamagara bakamuganiriza bakamujyana ahantu habera utuntu tunezera ni ukuvuga ahantu ahantu ashobora gusamara akaryoherwa buke buke bigenda bimuheramo yego bigenda bimuheramo bivanye n'ingene bamufashe mugabo ibihe bibi umuntu agumya abyiyumvira ko akabyumvira ko umwanya wose ntahindure ibyiyumviro uvuga ngo byahamuka rica ritera rikura ugasanga akiyagira ni uvuga ibikomere iseserezamutima bituma agwara cyane bikaca bigora no kumuvura yego murakoze cyane murakoze ego tubandanye twakire jean hakizimana ah, ku murongo wa telefone jean ndabwiwe ko telefone yiwe yacitse Ah, ariko tugarutse kuri icyo kibazo cyangwa icyo cyiyumviro cya ah, ingenzi ndore ah, ah, ugwaruka neza na neza muravuze yuko ah, kumbura umuntu uwo ari we wese ashobora ah, gukira ah, cyangwa akabyirinda iyo agize uko kuganira ah, ku bibazo byabaye akavyikuramo none ugwaruka neza na neza hariho bimwe bimwe bashobora gukora ah, nk'ugwaruka kugira ngo bashobore ku, ku, ku, ku- kwitaho ayo magara yabo yo mu mutwe mu buryo butandukanye n'ubw'abandi cakumbure umuntu akuze cane canke umwana muto muto cane bobo nk'ugwaruka bimwe mu byo bokora n'ibiki murakoze cyane urwaruka mu bisanzwe eh, ruba rufite ibintu rushobora gukora bihambaye cyane bituma rwikingira ibyo bintu ni ukuvuga ngo ubwa mbere urwaruka rwo kwirinda kumviriza abantu baza ba- ba- ba- bababwira amajambo mabi asesereza umutima ba- bakabereka yuko ayo majambo yaheze atakibanza akiba- agifise hama rukiba imigambi itunganya ubuzima bwiza bw'iterambere ryabo biciye mu byahanga no kuyaga no kuvugana kahise kabi mugabo bakavuga ati ko kako byabaye mbega twokora iki kugira ngo ibi bintu byabaye ntibisubire icyo gihe rero atanzigo irimwo atagwango rurimwo urwaruka ruba ruriko rurikingira kuko mu bisanzwe ibintu nk'ivyo onye bikunda gushika bitewe n'ingo nyinshi ingo za politike ugasanga harabaye eh, ingorane hama urwaruka kubera ari- ariko rukunda no gukoreshwa cyane cyane rwari rwise novuga novuga ya myaka ishushe y'ubuyabaga yo ku- yo kubahuka ugasanga rukereje muri ibyo bintu rero urwaruka kugira ngo ikingire ngo kwirinda uwo muntu wese aza kurujana mu bintu by'ihorihori ibintu byo kwiyumvira kahise kabi By'urwango.
hanyuma ukajya mu bintu by'iterambere hanyuma ru- mu- mu- muri icyo gihe ruba ruriko rikingira za ndwara zihamuka yego murakoze cyane ndabwiwe ko jean hakizimana agarutse ku murongo amahoro neza jean
amahoro cyane ego duzi ijwi ikaze mu kiganiro
yego
turakumva jean
yego cyane nanjye ndabumva Mhm. ikibazo cyangwa icyumviro kuri muganga ku bibazo byo mu mutwe bwene bivugwa ikibituma n'ibindi byinshi
yego rero nari mfite ikibazo hamwe na mubaze Mhm.
mbone ko by'ukuri cyane cyane mu gisagara abana bakiri bato bato by'ukuri na cyane cyane abahungu by'ukuri usanga bihereza ibiyarwa muto cyane none ubwo nibyo bari eh, ubwo nibyo bari kwegwa nuko ababyeyi babaha uburenganzira ku buryo usanga umubyeyi adahanura umwana ugasanga umwana by'ukuri ari kwizana rero ababyeyi bahora batanga kera abana bana ubu naza ko kweza nk'uko batakibegera ngo bababwire ati kirazira usanga twese abana baranywa urumogi abana baranywa inzoga by'ukuri ugasanga mu ntara y'imyaka cumi n'ine cumi n'itanu ugasanga yahawe mu minsi ya heza ntabwo byari bihawe
urakoze cyane rero ntangira yego turagushimiye cyane jean hakizimana reka eh, nakire n'uwundi mutumire umundi munywanyi mbere y'uko muganga abishurira icyarimwe ikibazo cyawe kirahambaye ariko reka eh, nakire idirisa bakungu idirisa uraho neza uratwumva ngaho neza ni amahoro mere- merewe neza merewe hano i kigali Eh, na- Eh, ni ukuvuga ngo nabazaga utubazo dukeya muganga nabazaga utubazo dukeya muganga nyine kandi wakoze kumudutumira ni ukuvuga ngo iyo iriya miti bakoresha kwa muganga iyo umurwayi avuye kwa muganga mbo- njya mbibona cyane ugasanga umwana cyangwa umuntu mukuru avuyeyo yarahindutse n'amaboko n'amaboko adashobora kwirambura yarabaye deforome yarabaye mbese iriya miti yaramubyimbishije utamenya ukuntu nyine kujya- no kujya ku mwondoro ugasanga bitwaye igihe kinini n'amezi n'atandatu kuri bamwe na bamwe ugasanga nyine nta kintu biragoye cyane ari ababyeyi nyine bijya bibaho cyane ugasanga umwana avuye kwa muganga noneho bafashe n'undi n'undi mwanya wo ku- wo kumwitaho umwana atari yamera neza urebye icyo kibazo naba- nabazaga muganga muganga kubera asanzwe mbibona ku bana benshi niba ugiye kubasura niba ugiye kubasura usanga nyine bameze ukuntu Eh, ushatse kuvuga ko Eh.
kumbure haba hari ingaruka mbi ku miti baba banyoye yego ingaruka mbi kuri ku miti baba babahaye niyo akigerayo niyo agitangira niyo aki- niyo arayo iminsi itanu u- ukajya kumusura usanga ari ari bezoro ari ukuntu nyine bi- byagenze mu mubiri no kuvayo yagarutse no mu ngo ugasanga nyine ameze ukuntu n'abaturage barimo baragenda bamunena nyine nawe nabo bi- bikamutera ipfunwe ku ku buzima bwiwe yego turabaza muganga kumbure imiti imwe imwe irakora ibyo reka muganga arakwishyura mu kanya urakoze cyane idirisa urakoze cyane Eh, muganga unyihanganire gato nakire n'uwundi munywanyi mbwiwe ko ari ku murongo wa telefone mbere ko tugenda ku bibazo Eh, ndaza kugerageza no kubisubiramo icyo ba- mwa- mwa- mutumvise abdulayi hamid ariko ariko Ego.
ariko Ari- Ariane ikibazo cya mbere maze kwiyashyiramo nacyo numvise numvise icyo kibazo cya kabiri gusa ego nta kibazo nacyo nyine ndagifise ndashobora kugiswi- gusubiriramo Ah, reka nakire abdulahi numva iciwe nawe nyine abdula hamid nyandwi turi kumwe uratwumva Eh, nyandwi nyandwi ngira ari mu karuru ntariko ara- arumvikana neza turamugarukako Eh, muganga dusubira inyuma gato ku kibazo ca jean hakizimana we yari yabajije ati we ku- kuri we abona abavyeyi ari ico kibazo Eh, muganga aravuye ku murongo Ah, turamugarukako Ah, turamugarukako muganga mu kanya
ndabumva Eh, muganga aratwumva muganga aratwumva ndabumva ndabumva ego urakoze Ah, hakizimana yagarutse ku kibazo cyerekeye ababyeyi avuga ati bo ni bo kibazo kuko avuga ati baraha uburenganzira abana bakiri bato ati abana ba cumi n'ine cumi n'itanu ugasanga baranywa inzoga nta kirazira igihari mu miryango mubivuga ku iki
yego mu bisanzwe kugira ngo uh, uh, ukingire urwaruka indwara zo mu mutwe eh, iki- gukinga kwa mbere kuva ku kiganiro ku kiyago umubyeyi ababyeyi baha abana babo nababyeyi yuko ari imyaka y'ubuyabaga abantu bose baracamo igoye gutunganya cyane cyane mu rwaruka ugasanga bahisemo abagenzi batari beza bakwigisha kunywa ibinyabimutwe nk'akarora inzoga nyinshi cyangwa ibinyabimutwe bitandukanye ugasanga muri ya myaka cumi n'ine cumi n'itanu umwana abigiyemo hanyuma amaze kubijyamo ni ukuvuga ngo bitari bijya mu mutwe maze kujya mu mutwe ntashobora kubyikuramo aba yamaze kurwara ni ukuvuga rero kugira umuntu akinge umubyeyi ategereza kuyaga n'umwana wiwe akamubwira ati mwana wanjye urabona udutore abagenzi beza nk'akarorero abagenzi bakunda kwiga amashuri nk'akarorero abagenzi bakunda ibikorwa abagenzi bafite ingeso nziza supasoni kugira ngo nawe uzumvemo kubanza muri cya kiganiro ababyeyi baha abana babo bakiri bato muri ya myaka y'ubuyabaga icyo gihe bari ko barabakingira ego hari ababyeyi benshi rero nk'uko babivuze badaha umwanya uwa- abana babo kugira baganire ibibaraje ishinga ukabona umwana arabyuka mu gitondo umubyeyi arabyuka mu gitondo akagenda umubyeyi arataha ntamenya ngo umwana yiriwe gute ntamenya ngo umwana umwana yaraye gute ugasanga umwana yarononekaye wewe utabizi ni ukuvuga ngo ababyeyi turahamagarira noneho ku- kwegera abana babo kugira babaganirize baba- bababwire ubuzima bwabo birigwamwo kugira ngo babe bariko barabakingira icyo gihe urumva uriko akingira umwana wawe kumwigisha uti iki kintu kiremewe iki nacyo ntikemewe umwana aracumva ya kirazira y'ababyeyi ikabaho hanyuma umu- umwana agakura afite icyo yubaha n'icyo atinya akikingira rero muri muri ubwo buryo nuko nuko niko novuga hama ku kibazo kigira kabiri eh, cy'uyu muvukanyi wacu bene idirisa ego
Eh, yariko abaza ibintu bijyanye n'imiti ati njyewe no kubera iki iyo umuntu agiye kwa muganga ba- ba- ba- ba- usanga aza yaro- ya- yarahindutse ada- adadaraye amaboko n'imiti n'ibiki yego ndashaka kumwishyura yuko imiti imiti mu isanzwe dukoresha imiti imiti mu isanzwe ishika mu mutwe indani hakaba udutsi soza bwenge twa turi tumubwira eh, ibyo ukora eh, twakoja muri fizopatoloji baba bitugora kuvuga mu kirundi hariho udutsi soza bwenge hariho amazone do komande yo mu mutwe uduce tw'umutwe tumubwira tuti vuga iki uduce tw'umutwe tumubwira tuti kora iki utu- udutwe- udu- udu- uduce twose tubwira tuti reka iki utu tuba twarononekaye rero iyo miti isura guteranya twa dutsi byagutse gukora neza uko twahora iyo rero i- iyo iyo miti i- iriko irakora ako kazi kayo ni ukuvuga ngo rero ibihinduka ku muntu ugasanga ah, mu gutambuka eh, kubera ya mitsi iriko irasubirana utambuka usanga atambuka amaboko asa na- na- na- n'ayako- n'ayakonje mugabo hariho imiti imiti i- ivura ivyo bintu hari imiti umu- umu- umubonye- umu- umurwayi wawe are- yerekana ivyo bimenyetso uramusubiza kwa muganga bakamuha imiti ishobora gutuma ikosora utwo tuntu twi- tu- two kudadarara amaboko n'imiti iyo miti irahari turaterekanya mbere n'uko abantu bari kuri iyo miti bateza kunywa amazi menshi kugira ngo ibintu bigende neza yego murakoze murakoze cyane Eh, uwundi munywanyi w'ijwi rya amerika ni niyitanga simon amahoro neza simon kaze neza
yego murakoze Ah, ah, rero ndagira ngo dogiteri mubaze eh, ku- kuba kuba rumwe mu mu rubyiruko rwinshi rwinshi urebye mu mu mibare y'ubu ngubu uko igaragaza ubona urubyiruko ni rwo rwinshi ariko nanone ni narwo rwinshi rudafite icyo gukora Ya, ni ni rwo rwinshi rudafite ibintu byinshi rukora usanga ari rwo rwinshi rudafite amafaranga rudafite ibikorwa bifatika byo byo ntibibe nti- ntibikomeza kuba intandaro yo yo yo kugumya kuzamuka kuri ibyo bibazo byo mu mutwe ahubwo wenda nk'ingero nk'ubu ngubu nk'agace ntuyemo agace mbamo mu gihe kitarenze umwaka uturutse mu kwa kane ukageza ubu ngubu mu kwa mu kwa cumi hamaze kugaragara ah, nk'urubyiruko abunzi nzi nk'abantu bane bamaze kugerageza uburyo bwo kwiyahura kuko nzimo batatu biyahuye n'umwe wishwe n'undi mugenzi we batarangije n'imyaka makumyabiri kuba urubyiruko ruba rufite umwanya munini wo kuba free nta cyo rukora byo ntabwo biba ikibazo gikomeye ku rubyiruko icyo ni kimwe hanyuma ikindi ngira ngo mubaze ah, ah, za leta z'ibihugu zi- zita- zitagira ku ku rwego urubyiruko rugezeho kuko u- uko urubyiruko rwari rumeze muri za muri za bibiri ntabwo ari ko urubyiruko ubu ngubu rwakabaye kuba rumeze kuko ubu ngubu rugeze ku rwego rufite amakuru menshi ah, rukura ku isi hose kuko hari uburyo bwinshi bwo kuyageraho ah, ah, ubona leta ntacyo zagakoze mu kugira ngo ibi bintu bigabanuke kuko usanga leta nta buryo buhamye nkungiye nta nabivuga ko nta buryo ah, buhamye bureberera urubyiruko ibi ndabivuga kubera ko usanga nibwo bavuze ngo ni igikorwa kirebera urubyiruko birareba urubyiruko bi- bigamije gushyira imbere inyungu z'urubyiruko ntabwo urubyiruko rwose rugerwaho ntabwo barugeraho usanga bibanda cyane cyane ku rwo mu mujyi kuko ari rwo bageraho byoroshye ariko mu nce z'ibice bimwe na bimwe by'ibyaro usanga bitageze usanga nta mbaraga bashyiramo ugasanga ntirwitaweho rumeze nk'uko bameze nk'abibera mu isi yabo bwite ntibagendana usanga batagendana n'abandi kuko ntekereza ko ibi bibazo bigiye birebwa ah, mu buryo rusange mu buryo rusange bikareberwa ahantu bijyanye n'ahantu abantu bari ntabwo ntabwo umwana watuye utuye za za nyagatare za karangazi ntabwo ibibazo afite ari nk'iby'umuntu utuye i kigali ntabwo ibibazo by'umuntu utuye ah, za gicumbi ntabwo ari nk'iby'umuntu utuye i muhanga ibyo nabyo mba numva bikwiye kurebwaho bakareba ikibazo bijyanye n'agace kugira ngo nyine gikemuke nabwo bijyanye n'agace kuko ntabwo ibibazo byakemuka mu buryo bumwe kandi bita- bi- bitari ibibazo bimwe bisa kuko urubyiruko nimba uru u- uri urubyiruko uri mu mujyi ukaza kugira ikibazo cya interinete ntabwo bo mu cyaro bagira interinete nta n'umuriro bagira urumva none se Usanga gasimo bafite- ntaguciriyemo gasimo u- u- icyo i- uri kuvuga yuko kumbure uburyo ibyo bibazo byokemuka byoba ku rwego rw'abafata eh, ingamba bafata desiziyo kugira ngo ibyo bibazo bi- bi- bitorerwe umuti cyangwa uvuga ku bu- ku rwego rw'ubuvuzi ingene bavura abo bantu
Bo, ku ku rwego rw'ubuvuzi ntago ntago njye nshaka kuhatinda kuko ubuvuzi u- urebye n'uburyo buteye imbere ntiburatera imbere cyane n'aba n'aba baganga b'indwara zo mu mutwe ntabwo baraba benshi nta n'ubwo bara nta- nta n'uburyo bwinshi barahabwa kuko usanga u- urebye nko nk'ikigo nderabuzima kimwe ushobora gusanga nta n'uwo gifite ushinzwe ibyo i- i- ibijyanye no mu mutwe ushinzwe gukansaringa abantu kuganira n'abantu ngo yumve ibibazo byabo kuko umuntu umuntu aba akeneye umuntu baganira ikibazo kika- ah, wenda reka reka nkubwire nimba oh, ndabizi urakurikira ibi ugomba kuba ubizi kuko nk'izi wani topu senta byo wumva icyo bita wani topu senta mu rwanda zirahari usanga yo umusosiyologe ukuganiriza akajya mu kibazo cyawe nk'iki akicara hasi akakumva mukaganira ikibazo ntacyo umuhisha Niho- niho- niko- niko ku- niko gukansaringa umuntu mu mutwe ibyo rero ntabwo biragira mu gihe bitaratera intambwe ku buryo byoroha kuboneka uwo muntu bimworohera kuboneka kuko ushobora gusanga n'umurenge wose nta uwo muntu ntawurimo uwo muntu w'umu w'umusosiyologe ushobora kugufasha mu buryo bwo kukuganiriza ikibazo cyawe akacyumva akajya deep mu kibazo neza ntabwo ntabwo nkeka ko bari baba benshi n'abahari ntabwo bari boroherezwa ku buryo bageraho hose mu buryo bworoshye rero icyo ngewe nde- nde- ndebaho ndeba ku ruhande cyane rwa rwa leta mbona kuko ubu bijyanye n'ubu n'ubushobozi igihugu kiba gifite n'aho iterambere rigeze ntabwo wenda abo bari aba benshi ariko leta hari icyo yagakoze hari icyo yagakoze ku rubyiruko rugahabwa ru- rukavanwa mu mu buryo bwinshi butuma rwicara kuko buriya nimba wenda eh, umuganga wenda arabimbwiraho ariko usanga nk'umuntu kugira ngo afate umwanzuro wo kwiyahura burya tekereza kuri wa muntu atekereza cyane kandi uwo mwanya wo gutekereza cyane akawutekereza atekereza mw'ubwo buryo gusa ego
njye ndabizi afata umwanya munini yibaza kuri icyo kintu gusa kuko nta kindi kintu aba afite cyo gukora kuko ntabwo niyemeza ko ubaye ufite icyo ukora ukava mu kazi saa kumi n'imwe cyangwa saa kumi ntabwo wabona ushobora kujya gutekereza uwo sisiteme n'uburyo uri bukoreshe wiyahura ibyo rero bikora umuntu udafite ikindi kintu kiza ku- kumuhuza uza kuza kubibonera umwanya ku ku buryo usanga ku munsi mu gitondo yabyutse nta kandi kazi yakoze yiriwe aho yicaye no no kunywa ibiyobya- no kunywa ibyo biyobyabwenge ntaho bituruka bituruka ku kuba umuntu nta kintu yabonye kiza kumu- kumukipa nga- nga- ngo areke kuba furi mu bintu bitagize Birumvikana.
bidafite icyo biri bwinjize Eh, kwiyahura birava kuri byinshi birumvikana ko bishobora kuva kuri uwo mwanya mwinshi umuntu aba yaronse canke hari igihe usanga ari ikintu gikomeye camubaye ko navyo nyene bigafata akanya gato kwiyahura ni- Oya, eh, ange- nkuriki- nkurikije izo ngero nahoze nguha ingero na- nahoze nguha ingero mm, ah, ntago ntago ntago izo ngero izo ngero zose na- ni urubyiruko rukiri rutoya rudafite n'imyaka ah, ukeka ko wari ufite myinshi yari afite nka makumyabiri n'ibiri mm, abo bose ntabwo nta nta kindi kibazo muri rusange njye navuga gi- gihambaye cyane cyababayeho nta nta- nta cyari gihari mm, ubwo ahubwo ni uburyo kuko hari n'uyahuye vuba aha ngaha rwose Mm.
ejo bundi aha nubwo atapfuye ariko nta nta muri make ureba ikibazo afite ni ikibazo n'undi wese yaba afite kandi ababifite bose ntabwo ari uko biyahura ahubwo ni ni ibibazo byo kuba nta kintu umuntu akora agatekereza ejo agasanga ntaho yakireba uyu munsi akavuga ati uyu munsi niba bimeze gutya ejo bizamera biti akabura agasa n'uwiheba urubyiruko rwinshi ubu- rusigaye rumeze nk'aho rwihebye kubera iki kubera kubona ejo bugasanga nta buzima buhari nta buzima Ejo nta kazoza hakariye.
ego niyitanga simo turagushimiye cyane ndafashe akanya ko kukumviriza ibibazo byawe ni- ni- ni- ni- naho kumbure ushaka kubaza muganga nda- ndabitahuye urakoze cyane muganga araza kugira icyo abivuze ko Eh, reka mbanze nakire Mm, yego.
eh, revarine nawe nyine Eh, revarine uraho neza alo revarine
yewe amahoro
ni amahoro muraho murakomeye
turakomeye yego mvuge ku ijambo ikibazo cyangwa icyiyumviro
Eh, ibyo nta kindi nongeraho nu- ndumva ibyo avuze njye nemeranya nawe Mm, ibibazo biri mu- muri sosiyete
Eh, kubera umuntu kutagira icyo akora cyane ak- akitekerezaho akitekerezaho cyane a- agifite n'imyaka mikeya cyane n'amaraso ashyushye nibyo bitera uko kwiyahura
urakoze no kuronka umwanya wo kunywa- Yego, no kuronka umwa- uwo mwanya wo kunywa ibiyobyabwenge cyane Mm.
Mm.
Urakoze kubera cyane.
ko afite afite ikintu kimuhugije Mhm.
akora kimwe mu mwanya ntiyabona umwanya wo kwitekerezaho ntiyabona n'umwanya wo gukora nk'ibyo ngibyo Mm. Ereka muganga agira icyo abivuze ko nawe nyine kuko aravura benshi baba baciye mu bibazo bitandukanye kumbure aradufasha kumva niba ar- ari byo koko Um, mpindukire muganga urumvise abanyonyi babiri Simon na Revarine bose ba- babona yuko ibibazo byo mu mutwe kumbure ah, bikwiye gukemurwa ku rwego rw'akarere n'ibibazo by'ako karere haba ari igihugu haba ari akarere ab- bo bo bavuga ati "Ha- ubukene bwinshi nibwo butuma abo bibona biyahura canke bagira ibibazo byo mu mutwe ni ukubera ubwo bukene mwebwe mubibona gute canke hariho ibindi bishobora kuba bibituma kuko nko muri ibi bihugu biteye imbere abantu barakora cane ugasanga umwanya bafise ni muke mugabo nabo nyine ugasanga bamwe bamwe muri bo bariyahuye mwe mubibona gute ga muganga
murakoze cyane ego mu bisanzwe ngerageje kwishyura kuri ibyo bibazo eh, harimo bimwe bi- bishobora gu- kugira intererano ku myifato iyi n'iyi y'urwaruka yabuze ikintu cyo kwitekereza cyane ku buzima bwi- bwabo kwiyumvira akazoza kabo batabona iyo kazoja kubura icyo bakora eh, kumara akanya ata kintu barimo gufata umwanya wo kwiyumvira kuri bo bikanka eh, ibyo byose birashobora ku- kuba intandaro y'ukwiyahura ibyo birimo mugabo si ubukene gusa bushobora gutuma umuntu yiyahura ni byinshi bituma umuntu agira icyo kwiyahura kuko nk'uko ndi kubivuga inzu za buriya ziteye imbere rwose harimo abantu biyahura nabo nyine kubera ibintu by'ubuzima cyane cyane ku bantu b'urwaruka n'abantu ba- ba- bubahuka n'abantu bafite imyaka y'ukubahuka ko nta kintu batinya bavuga ati "Bo, twagerageje iki twabona kirase twagerageje iki twabona birase hanyuma nta mugambi wo kukivanamo reka du- du- dutore inyishu mu bisanzwe kwiyahura ni ugutora inyishu ya nyuma y'ibibazo umuntu aba afite akavuga ati inyishu ya nyuma ni uko mbona n'ubivamo burundu batayiha urupfu bakiyahura rero kugira ngo umuntu arinde gushika ku arinde acika ku ku ku ngingo yo kwiya ku buzima ni porosesisi biba byafashe umwanya muremure Ara- ara- arabandanya ara- ara- ara- aragira umugambi aka- akerekana ati nzokoresha umugozi cyangwa nzokoresha umuti cyangwa nzokoresha iki n'iki n'iki kugira ngo kite kuri uwo mugambi wo kwiyahura bivanye n'uko ubuzima bwiwe abu- a- abwubatse abubona yego aba- abatunganya mu bisanzwe iby'iyi by'intwaro z'igihugu nabo nyine bateza kujyamo mu gukinga mu gukinga ibyo bintu cyane cyane mu guha eh, mu guha akazi ibikorwa urwaruka kubera nabo nyine biyumve yuko rurimwo eh, nki- novuga nki- nk'imashini y'ubu- y'ubuduzi i- igihugu mu iterambere rero eh, buri bihugu byacu bikenye ni ingorane ni ingorane izo ngorane zirahari kuko imigambi yo gutunganya ibyo bintu nibaza kenshi na kenshi ihura eh, ntiba ari myinshi kuko ibihugu byakemuye ibibazo byinshi ibibazo by'intambara ugasanga imigambi yo guteza imbere urwaruka siragira imbere hanyuma urwaruka rushikiwe urumva rwiyumvira nabi amaze kwiyumvira nabi ingaruka ni nyinshi barusha no kwiyahura rero ni ukuvuga ngo gukinga ni ukuvuga nti ababyeyi cyane cyane ababyeyi turafite uruhara runini cyane ni ukuvuga ngo bimwe mu bihugu byateye imbere si ukuvuga yuko wize amashuri uca uri utoza guca ukora utoza kuguma iwanyu ni ukuvuga uravuga uti aha hantu k'ubuzima bwa nani nicyo bituma dutandukanye n'inka dutandukanye n'ibikoko dutandukanye n'impene n'inkoko uza kwiga ati aha hantu ko hananiye reka njye kurondera ubuzima ahandi bushoboka kandi hariho abo ababikoze byakunze rero guhamagara umubyeyi ubwa mbere gushyira umwana mu ishuri akamukurikirana akiga ishuri ryiza rigezweho rishobora gutuma agira novuga ihiganwa n'abandi mu kazi atari aho abaye mu makungu noneho ubu ubuhinga ngurukanabumenyi bwaragiye ku marezo sosiyo interinozeri interinasiyonari baratanga imirongo batanga imihora y'akazi iyo rero ufite ubumenyi ubushobozi buhambaye urashaka gupositira ahantu ukabura aho aho mu gihugu y'amavukiro ukajya gukora mu karere ibyo byose birashobora gutuma umuntu bugabanya ndavuga iyo ubwo bushomeri butuma abantu biyumvira nabi bugatuma abantu bafata ingingo yo gufata inyishyu yo gutora ubuzima bw'iyawura urumva ni byinshi cyane kabisa muganga uragaruye ikibazo cy'ababyeyi eh, reka tukigaruke ku gato Ah, twavuze yuko hariho ibibazo uh, urwaruka rugira bikanabandanya n'iyo bakuze babaye abantu bakuze haba ari ukunywa inzoga nyinshi haba ari uku- kugira inyifato zitandukanye ababyeyi nk'uko jean hakizimana yari yabivuze ati baraku nabo nyine usanga ari bo kibazo nk'iyo umubyeyi ari umuntu anywa inzoga nyinshi cyane ari imboregwa kubwo kujya tuba twavuze duti bakwiye kugira ibiganiro n'abana babo iyo abana babona bati "We, na mutama wanje canke mama ni umuntu anywa inzoga nyinshi cyane eh, none muri ico gihe ni ikibazo kiri ku rwego rwo hejuru eh, gikwiye gukemurwa ku rwego rw'abavyeyi nabo nyene kuko kenshi si abana ikibazo kuko byose biva ku bavyeyi sivyo- siko bimeze
ukuri ibyo uvuze ni ukuri kweruye ni ukuri rwose ni ukuvuga ngo ingeso umwana ayikura mu nzu umwana ayikura ku ziko iyo ubyawe ubyawe n'umubyeyi yama nk'akarorero agwana agakubita umubyeyi nk'umupfasoni iyo umufashe akamukubita abana bose barorera akamukorera amarorerwa abana barorera ni ukuvuga ngo aba ariko ararema umuntu arivyorora umuntu aba ariko ara- ara- ara- ariko aravy- aravyara umuntu azoba umu- umu- umuntu umuntu uvuga ak- ak- uyu w'umugwanyi ni ukuvuga ngo uri imboregwa uri imboregwa, abana barabona ati papa wacu ni imboregwa papa wacu arakubitana papa wa- bakavuga ati nanjye rero ndi- ndi- ndicyo ndicyo ndi- nicyo ababyeyi bangize ni ukuvuga ngo ababyeyi turafise uruhara cyane mu kwereka ingeso nziza cyangwa mbi abana bacu mbere mbere no kubakingira izo ndwara zo mu mutwe kubera n'inzoga nyinshi nk'akarorero umwana azinyoye akiri umuyabaga ziyonona ubwenge bwiwe bya byiyumviro byo gutera imbere mu ishuri ntibiba bikibayeho ni ukuvuga ngo amashuri aba yahagaritse ahagaritse rwa rupfubuzo nacyo ndababwira rw'iterambere ruba rugiye byumvikana yuko ababyeyi duhamagariye kwisubira ku dukuze kugira ngo dutange akararo keza mu rwaruka rwacu kugira ngo tubana kuri imaje yacu nziza bituma baca ubwenge mu zo bateza imbere muri kazoza mu kubakingira z'izo ndwara zo mu mutwe zishobora kwaduka ziturutse ku ngeso mbi z'ababyeyi ziturutse no- no ku- no- no kubura novuga icyitegererezo novuga la peso de l'excellence icyitegererezo aba cyo muhira ego ego hama uh, umunywanyi simo niba ntihenze simo yari yavuze yuko hariho uh, uburyo ibintu vyokemurwa ku rwego rw'igihugu haba ari za stop center nk'izo bafise mu rwanda aho ushobora kubona n'umusosiyologe umuntu yabinonosoye ukamuganiriza navyo nyene biri mu mu bintu kumbure nk'abavuzi b'indwara zo mu mutwe mubona biriko birafasha byofasha bikwiye kwizi- kuzirikanwa haba ari mu- mu mu turere mu makartier eh, abantu bashobora gu- kuronka i- izo mfashanyo ego muri kuno eh, muri tuno turere twacu tw'ibihugu byo hagati mu bihugu byo byo hagati muri afurika numva yuko uruhara rwa fikoro uruhara runini cyane mu bisanzwe ibihugu byaciyemo ibibazo by'i- by'i- by'intambara abafikoro bafite akazi kaniniya cyane no muri ababyeyi mbere u- ugiye kwinjira mu buzima bwabo urashobora kuvuga ati mbega ntikwiye ko umubyeyi atanu kugira inge- ingeso atari nziza ingeso y- y- y- yo kunywa ibiyayi uramutse uri kunywa inzoga nyinshi ingeso yo kurwana mbega yavuye kuki irashobora kuba byavuye ku bi- ku bibazo bagiye baracamo batangiye batorera inyishu basanganyije ingorane rero ndavuga nti abo bantu b'abapsikologe barakenewe rwose rwose cyane kugira ngo n'abo bana babuze referanse babuze icyitegererezo bashobora kuvugana n'umupsikologe hanyuma umupsikologe akabagira inama y'ingene bateza kwibeshaho y'ingene bateza guhinduka y'ingene bateza kugira ingeso nziza hanyuma y'ingene bashobora kwikingira ivyo mutwe bishobora kubajyana mu ndwara zo mu mutwe Eh, urumva bafite uruhare runini cyane rero abapsikologe uyu muri ko murumva abanywanyi b'ijwi ry'amerika ni muganga pierre claver njejimana akorera ku bitaro bya- by'abarwayi bo mu mutwe mu gihugu cy'u burundi muganga turiko turasozera kino kiganiro mwatubwiye mu ntango y'uko hari ibikorwa muri mwo kumbure akajambo ka nyuma kajanye navyo ah, n'izindi mpanuro kumbure woha haba ari imiryango haba ari ku rwego rw'igihugu muri iki gihe turiko tura- turibuka ukwezi mpuzamakungu kwahariwe indwara zo mu mutwe
murakoze cyane murakoze cyane nuvuga nti abariko baratwumviriza bwa mbere bomenya ikivugo cy'uno mwaka kivuga ngo amagara yo mu mutwe ni uburenganzira kuri kiremwa muntu wese ni ukuvuga ngo la- la santé mentale mu gifaransa bavuga ngo la santé mentale est un droit humain universel byumvikana yuko uwo muntu rero yarwaye aho ari hose yiyumva yuko ashobora kuvurwa hanyuma agasubira kuba umuntu muzima hanyuma akagenda agatunganya ubuzima bwiwe n'ubwe n'ubw'umuryango hamwe n'ubw'igihugu cyamwibarutse mu kugiteza imbere kubyo bifite ko ni ukuvuga yuko abantu mu kibano mu muryango bateza kumenya yuko uwo muntu atari igicibwa bategerezwa ku- kumufata neza ntibamukumire bakamuha ikibanza cyiwe kimukwiriye n'agateka kiwe kamukwiriye kuko afite uburenganzira nk'abandi bantu bose ego nicyo jambo numva noshimikira ko murakoze eh, muri kuno kwezi kwahariwe eh, gukuri- eh, gukurikirana amagara eh, yo mu mutwe ku bantu bose ego ego amasegonda make nsigaranye muganga kumbure mwotubwira hari nimero umuntu yohamagara ko kugira ngo yu- yu- abaze ibibazo bijanye n'iryo sekeza murimwo ah, ibibazo vyo ari vyo byose yoba afise yobaronka gute ku bitaro
yego jewe eh, ikibazo cyose kijyanye n'amagara yo mu mutwe umuntu wese aho ari hose arambaza ndi ku- kuri nimero eh, amajana abiri na mirongo itanu n'indwi amajana icyenda cumi na gatandatu eh, eh, bon igifaransa ki- kirundi kira- kiraza kutugora Mu gifaransa. Mhm, plus deux cent cinquante sept mhm, septante neuf mhm.
sept cent seize trois cent nonante plus deux cent cinquante sept septante neuf sept cent seize trois cent nonante canke iyindi nimero ushobora kumbura ko ni plus deux cent cinquante sept so- soixante et un zero quatre cent soixante sept Mm, murakoze cyane 57, 61, 54, non, 54, 67. Yego.
murakoze cyane Eh, nimero zari mirongo indwi n'icenda mirongo indwi na rimwe gatandatu mirongo itatu n'icenda ubusa mura- mushobora kumuronkako muganga ah, muganga pierre claver njejimana mu gihugu c'u burundi ndashimiye cyane abaterereye mu kiganiro muri sanga c'uyu munsi abanywanyi biradijwi ry'amerika ku muhora wa facebook n'ahandi Eh, ndashimiye cyane na nadia taha mu buhinga bw'ivyuma Ah, mwibuke ko amagara yo mu mutwe ari ntangere mukwiye kuyabungabunga mukayafata neza mukanayivuza aho muri hose turabashimiye kuri mikoro mwari muri kumwe na oriane itanga ishaka radiyo ijwi ry'amerika
radiyo ijwi ry'amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi ry'amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu gukerera igihugu cy'u burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzanya